Iri ni ijwi rya amerika ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi uno munsi kuwa kane itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo mu burundi hari abanyamigambwe bidoze ko bamwe mu bategetsi nka ba musitanteri babima impapuro basabwa n'umugwi ujejwe amatora murazi neza yuko umwanya ari mubi twagira dusabe yuko mwoko- mwodufasha n'ubushikiranganji bw'intore yo hagati nyene ku cerekeye disipolibilite y'abashyira umukono kuri izo mpapuro ni ukuvuga abasitanteri uyo ni jean de dieu mutabazi ayoboye umugambwe radebu iyi nkuru n'izindi nkuru zo mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye turazigaruka ko mu kanya nyamara reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu edi guhema dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya edi urakoze fideli abanyasudani batuye mu gihugu no hanze yacyo bakiriye neza amakuru y'uko guverinoma y'inzibacyuho ya sudani ishobora kuzohereza uwahoze ari umukuru w'igihugu omar al bashir mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho rurirahe mu gihugu cy'ubufaransa abavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko iyo izaba ari intambwe ikomeye mu gutanga ubutamera ku batuye intara ya darfur Bashir aregwa ibyaha bya jenoside ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha by'intambara byakorewe muri Darfur mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ntibiramenyekana ariko igihe Bashir n'abandi banyasudani batatu bashakishwa na CPI bazajyanwa irahe icyemezo cyafashwe mu nama yahuje intumwa za leta ya sudan n'abayirwanya muri darfur mu burengerazuba bw'igihugu inama yabereye ijuba umurwa mukuru wa sudani y'epfo abanyasudani biganjemo abagore bari bamaze igihe bategereje guhabwa ubutabera bashir yarezwe muri cpi n'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi kuko sudani itari muri cpi bashir yahiritswe ku butegetsi mu kwezi kwa kane umwaka ushize kuva icyo gihe ari muri gereza i khartoum mu gihugu cya sudan urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga mu gihugu cya malawi rwanze icyifuzo cya perezida peter mutarika gisaba urukiko kudaha icyemezo icyemezo cyatesheje agaciro kudaha agaciro icyemezo cyateshejwe agaciro mu mbabarire ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu byavugwaga ko yatsinze mu cyumweru gishize nibwo urukiko rwanzuye ko amatora muri malawi yabayemo inenge nyinshi zirimo no gusiribanga impapuro z'itora rwategetse ko bahamagaza andi matora mu minsi itarenze ijana na mirongo itanu hagakorwa n'iperereza ku mikorere ya komisiyo y'amatora urukiko nanone rwanze icyifuzo cya komisiyo y'amatora yasabaga ko ayo matora atasubirwamo kuko bihenze kuyategura iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda sena ya leta zunze ubumwe za amerika iratora kuri uyu wa kane kwemeza cyangwa kwanga umushinga w'itegeko ryambura umukuru w'igihugu ububasha bwo kugaba ibitero ku gihugu cya iran atabiherewe uruhushya n'inteko ishinga amategeko ku rubuga rwe rwa twitter perezida donald trump yahamagariye abasenateri bo mu ishyaka rye ry'abarepubulika kudatora kwemeza iryo tegeko yavuze ko kumwambura ubwo bubasha bizagira ingaruka mbi ku mutekano w'igihugu yagaragarije ko yabagaragarije ko iyo iryo tegeko riza kuba ririho atari gushobora kugaba ibitero byishe kasim sulaiman wayoboraga umutwe w'ingabo zari zishinzwe kurinda no kwagura ibikorwa bya iran mu bira- mu burasirazuba bwo hagati amakuru agera ku ijwi rya amerika avuga ko bishoboka ko abarepubulika batanu bashobora gufatanya n'abademokarati mirongo ine na barindwi kwemeza uwo mushinga icyo gihe perezida trump yakoresha ububasha bwa veto akaburizamo uwo mushinga w'itegeko senateri tim kaine umwe mu ba- mu bateguye uwo mushinga w'itegeko avuga ko ugamije gushimangira uruhare rw'inteko ishinga amategeko rwo gufata icyemezo ku itangizwa ry'intambara akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango w'abibumbye katoye umwanzuro usaba ihagarikwa ry'imirwano n'intambara rirambye mu gihugu cya libiya impande zihanganye zerutse kwemera guhagarika imirwano mu kwezi kwa mbere uwo mwanzuro wasabye ibihugu bifite abarwanyi n'ibifasha imitwe itandukanye muri icyo gihugu guhagarika ibyo bikorwa ku neza y'igihugu n'ituze kuri rubanda muri uwo mwanzuro bavugamo ubwiyongere bw'abasirikare b'abacanshuro baturuka mu bindi bihugu libiya kimwe ni kimwe mu bihugu bikungahaye kuri peteroli ku mugabane wa afurika kimaze igihe mu nda- mu ntambara kuva ingabo za otani zitangije ibitero byaviriyemo iyicwa rya perezida muammar kadafi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe icyorezo cya virusi ya korona ubu cyahinduriwe izina kikitwa covid cumi n'icyenda cyatumye imurikagurisha ryo ku rwego rw'isi ry'amatelefoni agendanwa ryagombaga kubera mu mujyi wa barcelone muri esipanye rihagarikwa ni nyuma y'uko menshi mu masosiyete akomeye akora amatelefoni amaze iminsi atangaje ko atazitabira iryo murikagurisha iyo ndwara imaze guhitana abantu barenga igihumbi na magana ane icyo cyemezo cyo guhagarika iryo murikagurisha cyatangajwe n'ishyirahamwe ry'abakora amatelefoni agendanwa rizwi nka gsma bavuze ko babitewe n'uko iyo virusi ikomeje kugaragaza umuvuduko udasanzwe mu gukwirakwira isi mu itangazo ryabo iryo shyirahamwe nanone ryavuze ko batifuza ko abatuye umujyi wa barcelona mu gihugu cya esipanye bahura n'amakuba y'iyo ndwara haramutse hari abayizanye mu gihugu mbere y'uko icyo cyemezo gitangazwa amasosiyete nka vodafone nokia deutsche telecom bt rakuten intel facebook cisco na vivo yo mu bushinwa yose yari yavuze ko atazitabira iryo murikagurisha bivuze ko guhagarika iryo murikagurisha bizaviramo abariteguye igihombo kigera kuri miliyoni ijana cumi z'amadolari
urakoze edi ku makuru wejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu busaba ba musitanteri b'amakomine ko bokorohereza ababitura bifuza kuja ku ntonde z'abazokwitoza mu matora yimirije urongoye ubwo bushikiranganji pascal mbarandagiye abishikirije inyuma y'aho hari abanyamigambwe bidoze ko bamwe muri abo bategetsi babima impapuro babasaba n'inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abakunzi bayo mu burundi musomerwa na desire hatungimana ari i kigali mu rwanda abarongoye imigambwe yiteguriye kuja mu matora yimirije mu burundi bavuga ko kenshi ba musitanteri batororeza abanyamigambwe mu kubaronsa impapuro basabwa n'umugwi ujejwe amatora jean dodier mutabazi arongoye umugambwe akadebu ari mu basaba ko ba musitanteri boguma ku kivi kugira batunganiriza ababitura murazi neza yuko umwanya ari muke twagira dusabe yuko mwokorana mwo- mwodufasha n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati nyene ku cerekeye disponibilite y'abashyira umukono kuri izo mpapuro ni ukuvuga abasitanteri kubera bamwe bamwe mu basitanteri birashobora gushika yuko nabo nyene mu minsi izoza bazoja muri kampanye cyangwa ubu bariko bar- bararondera abanywanyi nabo nyene ugasanga ntibabari disponible bigaca bituma nko ku madokima tuzoba twashitseko biducereza aho naho nyene turabasabye kugira ngo naho nyene mugire ico muterereye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu aremeza ko hari ba musitanteri batorohereza ababitura babasaba impapuro basabwa n'umugwi seni mu kiganiro kwa menyesha amakuru kuri uyu wa kabiri pascal barandagiye yagabishije abategetsi b'amakomine batazorangura ivyo basabwa turanasaba muri ibi biringo ariko haragera ko abakandida barondera impapuro bajana muri dosiye ko abajejwe intwaro boba hafi y'abo bantu tukafuza yuko ata muntu yitoza yobura impapuro na cyane cyane zisabwa mu makomine ibi tubivuga kubera iki ni uko hari abanyamigambwe bamwe bamwe bidoze bati twebwe mu makomine baratugora imbere yuko baziduha babanza kutubaza ko twatereye amatora babanza kutubaza ko twaterereye kubaka stade n'ibindi n'ibindi turamenyesheje abarunamakungu ko izo mpapuro zitangwa atakibanje usabwa ntutegerezwa kubanza kumubaza ko yatereye amatora kuko utereye amatora hari kugushaka k'umuntu umwe wese izo mpapuro umuntu aje kuzisaba bamusane basabwe kuzibaha atakindi baje gusaba kiretse igiciro cyazo ivyo ni ibintu bihambaye tugomba gushikiriza kandi tugasaba yuko ba musitanteri boba hafi ndetse mbere bibaye ngombwa mu kuvyitegura uno munsi baba barazitegura bategura amapremprime hamwe abazoza kuzisaba hahita bashe buzuzamwo amazina gusa bavyitegurire kandi ni ku neza yabo kuko izo mpapuro ziragurwa amafaranga uwo musitanteri atoba hafi kugira yinjize ayo mahera asabwa yobarondera iki uzobirenga akora ibito turavuga tukumva hari ibindi ariko arasaba atari vyanditse ni ukuvuga igiciro c'izo mpapuro twebwe n'ukuri ntituzomwihanganira abarongoye imigambwe basaba kandi iyubahirizwa ry'ibiciro by'impapuro zisabwa mu makomine atandukanye y'igihugu mutabazi arongoye umuganga wa adebu akavuga ko hari ahamaze kwibonekeza ibiciro bidasa ku mpapuro zimwe asaba abegwa n'ico kibazo gufata ingingo twebwe nk'ubu hariho abantu dufise mu makomine no mu maprovensi bari batangwa kuza barasaba amatestasiyo mugabo ugasanga yagenda muri komine kanaka ibubanza bakamwaka ya a yaje igitega nko muri ryansoro mu ikomine bakamwaka ya a umuntu akibaza ati none adiminisitirasiyo si imwe mu gihugu cy'u Burundi aricyo gituma twagira dusabe eh, yuko mwokorana n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati kugira ngo icerekeye amafaranga yo kuronka izo dokima mwadusavye abe amwe kandi bayafishe ku muryango wa komine umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukundisha igihugu ahamagarira abo bajejwe intwaro kubahiriza ibiciro by'izo mpapuro barandagiye yibutsa ibiciro ntarengwa novuga nkuru nkuru muri izo twovuga nka rwa rupapuro rwerekana amavuka y'umuntu extrait de l'acte de naissance urwo rugurwa amafaranga atarenga igihumbi twovuga urupapuro rwerekana aho umuntu aba attestation de residence rugurwa amafaranga amajana atanu twovuga urupapuro rujya ah, rwerekana ingene eh, umuntu yigenjeje mu vyo ubutungane ko atakimukurikirana extrait de casier judiciaire igurwa amafaranga igihumbi twovuga kandi n'urupapuro rwemeza ko umuntu yubatse canke atubatse se extrait d'acte de mariage ubwo rugurwa amafaranga igihumbi ntitureze kudondagura izindi mpapuro zisabwa kuko ahanini izindi usanga arizo basaba kwa muganga cyangwa izo usanga ari amafotokopi bo nyene bikorera izo nta n'igiciro zikinda gusaba ahanini tubashikirije izi mpapuro zirondegwa mu makomine dusaba yuko mudufasha kumenyesha yuko izo mpapuro zitangwa atagisabwe kandi ko bamusitanteri bateza kwitegurira iyi sango vy'ukuri bakama bahari cyangwa namba bagenye uwundi muntu kumbure yobifashamwo ari aba banditsi bazitegura babe hafi babe baravyitegurira ikirangamisi c'amatora mu burundi kimenyesha ko abifuza kwitoza bafise iminsi cumi n'itanu yo gutanga mu mugwiseni impapuro basabwa kugira baronke uburenganzira bwo kwitoza aho naho ni kuva ku igenekezo rya mirongo ibiri na gatanu kuno kwezi kwa kabiri gushika ku rya cumi ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu gihe bimwe mu bihugu vyo mu karere ko muri afurika yo mu buseruko bihanganye n'ikibazo c'inzige abashakashatsi n'abahinga mu vyerekeye ubutunzi bavuga ko mu bihugu inzige zitarashikamwo botegerezwa kwitegura bihagije kugira bahangane nazo mu gihe zoramuka zihashitse mu kiganiro cihariye umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yagiranye n'umushakashatsi akongera akaba umuhinga mu vy'ubutunzi canisius bihiya yatanguye mubaza inkomoko z'inzige ubundi inkomoko y'inzige nazo ziri mu dusimba tuva mu bintu bimera nk'iminyorogoto kuko niho zikunze kuva cyangwa bimera nk'ibishorobwa zigakura zigahinduka inzige hari n'ibikura bigahinduka ibinyugunyugu hari ibikura bigahinduka isenene bigenda mbese bitewe n'ubwoko byavuyemo bikagenda bihinduka udukoko tuguruka dufite amababa kandi ubusanzwe tutaba dufite amababa naba nk'urugero nk'umuswa umuswa hari igihe ubyara ibindi bintu bikamera amababa bikajya mu kirere kandi indi miswa iguma hasi mu migina na ziriya nzige rero ni uko ziba ari utuntu tumeze nk'udushoborwa noneho zakura zijya kurangiza ubuzima bwazo zikamera amababa noneho kuko zo zitungwa n'ibintu by'ibihingwa zikaguruka zikajya mu kirere zikajya gushaka ahantu hari bya bihingwa ubu rero mu karere n'u rwanda ruherereyemo uhereye muri kenya na uganda gahanganye n'ikibazo cy'inzige ubu zigeze muri uganda niyo makuru ariho aho zigeze bigenda bite ubundi njye sinavuga aho zigeze kuva zaratangiriye mu bihugu by'abarabu na omani na yemeni hariya hari intambara nta biryo bihari nta byatsi bihari nta bimera bihari byaragaragaraga ko zizaza zije muri afurika kuko niho hafi hari ibimera kandi hari n'igihe cyiza gituma zibaho nta kibazo ubwo rero icyari icyangombwa ni uko ibihugu bya afurika byagombaga kwiteranya bigashaka impuguke bigashaka n'uburyo bwo kuzikumira kuko kuzikumira nta kuri ni ugufata indege igihe zirimo kuguruka zije muri ibyo bihugu bakazitera imiti zigapfira aho mu kirere zikamanuka zigwa hasi zitakiri nzima kuko si ubwa mbere zitera mu rwanda zarahateye zihateza n'inzara ku buryo bajyaga batanga urwenya ngo zagwaga ku muntu abantu babaga bambaye ubusa zikaza zikamugoho zimuruma ufite ikintu cy'igishami ngo zikubite yakimanika iz'inyuma zikakirya akamukubita ibinyafu ibibabi byashizeho ni ukuvuga ko rero tugize imana ntizitugereho twaba tugize imana zigiye nko mu mashyamba ya kongo ho nta kibazo zaba zangiza nta myaka zangiza ariko mu rwanda dufite amashyamba make zakwangiza imyaka ku buryo zaduteza n'inzara ari nayo mpamvu ubu ngubu abayobozi bo mu rwanda babishinzwe cyane cyane abashinzwe umutekano n'abashinzwe iby'ubuhinzi bari bakwiye gukoresha inama tugafatanya nk'impuguke tugashaka ukuntu tuzikumira zitari zagera mu rwanda ntitutegereze ko zizatugeraho kugira ngo tubone kuzirwanya tuvuge inzige zigeze muri uganda mu buryo bwa gihanga uko gukumira byagenda bite nk'impuguke ubundi ku mupaka mu kirere nta mupaka uba uhari uko twakumvikana twakumvikana na uganda na tanzania na kenya tukazirwanyiriza hamwe kuko ubu muri uganda cyangwa muri kenya ho ziri hasi zirimo kurya ibihingwa ariko bariya bose baturusha ibihingwa byinshi kuko bafite n'amashyamba menshi ntabwo zirobanura ngo zirarya ibihingwa bitunga umuntu n'amashyamba zirayarya ni ukuvuga ko rero twagombye kumvikana ahasigaye tukazirwanyiriza hamwe tukazirwanya zikiri hanze zitazagera mu rwanda kuko nizigera mu rwanda n'ubundi kuzirwanya ntabwo biba byoroshye iyo zihageze ziza ziri mu kirere zahagera zigaca hasi hasi rero kugira ngo uteremo umuti uba wangiza n'ibidukikije nk'inzuki cyane cyane nizo zihagwa n'ibindi binyabuzima biri mu mashyamba bituma ubuzima bw'amashyamba n'ubw'abantu bumera neza igihe se uko kumvikana kutariho ubwo nk'umuturage wo hasi uri bwumve iki kiganiro yabyitwaramo uko yabyitwaramo ubundi ni ukwitegura baravuga ngo iyo umuturanyi arwaye ibinyoro ugura imbatura inzigera yo kuzitegura ni uko twaba dufite imiti ihagije tuzazitera kuko ntabwo zaza ngo zitwikire u rwanda umunsi umwe aho zirimo guturuka ni iburasirazuba zigeze iburasirazuba mu gice cya mbere ni ugushyiraho intege tukazirwanyiriza aho ngaho kugira ngo ze gukwira igihugu cyose ku buryo nk'u rwanda ku musaruro mbumbe w'ubukungu ubona ko ubuhinzi bubigiramo uruhare zigeze mu rwanda wavuga ko bwahungabana mu buryo bugaragara oya burahungabana ndetse n'inzara ikaza kuko n'abaturage babura ibyo barya zigeze nko mu rwanda cyakora ubu ngubu ibishyimbo barabisaruye n'ibindi barabisaruye ariko hari ibindi nk'imigozi hari imiceri hari ibintu byinshi cyane ubu biri mu murima inzigeri ziza zizaduhobyaho ni ukuvuga ko rero ubukungu bw'u rwanda kuriya bwazamukaga ku birebana n'ubuhinzi bushobora kuzamanukaho nibura nk'icya kabiri kandi ubuhinzi bufite hejuru ya mirongo itatu ku ijana bw'umusaruro mbumbe w'igihugu urumva rero havuyeho nka cumi na gatanu ku ijana ni byinshi cyane icyangombwa ni uko tubyitegura ahasigaye tukazirwanya kandi tukazitsinda ntabwo ibyo twarwanyije ni byinshi ntabwo zijya arizo zizatunanira muzehe bihira kaniziyusi umushakashatsi icyarimwe n'inzobere mu by'ubukungu turabashimiye ku kiganiro muhaye radiyo y'ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye murakoze cyane
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda abajenama mu byerekeye amagara y'abantu bafite uruhara runini mu rugamba rwo kurwanya malariya batumye igitigiri cy'abantu iyo ndwara yahitana kigabanuka ku rwego rwa mirongo itandatu ku ijana mu mwaka urangiye asumta kabuye dufitiye ibindi kuri iyi nkuru kuva mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu nibwo leta y'u rwanda yatangiye kwifashisha abajyanama b'ubuzima mu buvuzi bw'indwara ya malariya muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abarwayi ba malariya bari bamaze kugera kuri miliyoni enye n'igice mu gihugu cyose leta igasobanura ko bitari korohera abaganga kwakira umubare w'abarwayi benshi b'iyi ndwara baza babagana itangiza gahunda zo kujya bivuriza mu midugudu yabo bafashijwe n'abajyanama b'ubuzima babihuguriwe dr mbituyumuremyi aimable ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'ubuzima rbc asobanura ko kwifashisha abajyanama b'ubuzima mu kuvura iyi ndwara byagabanije umubare wabo yahitanaga buri mwaka twasanze abantu barwara malariya mirongo itanu na barindwi ku ijana bavurwa n'abajyanama b'ubuzima bivuga ko umuntu yivuza hakiri kare bigatuma atazazwa na malariya cyangwa se ngo yicwe na malariya ibyo iyo byatanze umusaruro kuko tubona iyo tugeranije bibiri na cumi na gatandatu n'ubu ngubu dusanga ari umubare w'abarwara malariya y'igikatu cyangwa se abicwa na malariya wagabanutseho mirongo itandatu ku ijana ubwo rero ni uruhare rukomeye cyane cyane rw'abajyanama b'ubuzima kuko bavura umuntu kare atararemba bikamurinda kuzazwa na malariya cyangwa se bikaba byamurinda kuza guhitanwa nayo nubwo nta buhanga buhambaye bafite amahugurwa y'igihe gito bahabwa ngo yatumye abajyanama b'ubuzima babasha kugoboka abarwayi babegereye batarazahara nakiriye umurwayi mubonye ko mbanje kwambara ga mfata tederi ariko aka gapimo mureba dushyiramo amaraso twashyiraho amaraso tugategereza iminota makumyabiri ni ibintu ubona abaturage bayiyobotse cyane barabyishimira kubera aba ari hafi nta matike abasaba kugenda kwa muganga kandi isaha n'isaha baziye nta utonda umurongo ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc gisaba abaturage kwihutira kwegera abajyanama b'ubuzima mu gihe bumvise ikimenyetso cy'umuriro mu rwego rwo kwirinda ko malariya yaba igikatu bikaviramo uyirwaye guhitanwa nayo dr mbituye umuremyi wo muri rbc asobanura ibimenyetso bya malariya y'igikatu malariya y'igikatu ni malariya navuga ko iba yamaze kurenga umuntu niko nabyita kuko rero kutinda kuyivuza niko igenda yangiza byinshi mu mubiri bigahinduka malariya y'igikatu harimo kuba wabura amaraso ibyo bita anemi ushobora kuba wagira malariya yageze mu bwonko ugatangira kuvugishwa ugatakaza ubwenge ubwo ni malariya y'igikata ariko iri muri forume bita ko ari cerebral ushobora kuba wagira ibimenyetso byo kugagara n'ubundi batangiye kwangiza ubwonko ushobora kuba wagira ibibazo by'impyiko bitewe n'uko umubiri wawe watangiye gusenywa cyangwa se kwicwa n'udukoko twa malariya ntabwo rero niyo mvuga ko yagiye igabanuka cyane kubera abajyanama b'ubuzima basigaye bavura abantu hakiri kare abantu bataragera icyo gihe cyo kuremba umuyobozi ushinzwe ishami ryo kurwanya malariya mu kigo cy'ubuzima rbc avuga ko malariya y'igikatu n'abahitanwaga n'iyi ndwara bagiye bagabanuka ahereye igihe abajyanama b'ubuzima batangiriye kwinjira muri iki kibazo ahereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi avuga ko abantu ibihumbi cumi n'umunani barwaye indwara ya malariya y'igikatu mu rwanda hose mu gihe umwaka ushize uwo mubare wagabanutse ukagera ku barwayi ibihumbi birindwi mu bahitanywe n'iyi ndwara mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi bari bageze kuri magana arindwi umwaka ushize baragabanuka bagera kuri maganaranye n'abagera ku bihumbi cumi na bibiri mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu biza kugera aho muri buri mudugudu uhabwa batatu ariko uyu munsi baragera kuri bane ku buryo mu gihugu cyose bagera ku bihumbi mirongo itanu n'umunani magana mirongo inani na batandatu aba bifashishwa muri gahunda yo kuvura malariya gufasha abagore kuboneza urubyaro ndetse no kwita ku bana batoya asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
Syria, oh Syria. First melody, igitangaza. With Junior Harsis, oh yeah. Chikabu, au, au. serious, serious. Ooh, babe. Ooh, darling. Ooh, ooh, ooh, ooh. Aha. Nimara kubimenya, naraturitse ndaseka ibinezaneza ibyishimo umunezero birandenga binyuzuye umutima ndatangara oh yeah burya hari byinshi ubarusha so serious so sexy baby so strong and I amazing oh yeah Chicka, chicka, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ooh, yeah. Chicka, ooh, chicka, ooh, chicka, ooh, ooh, yeah, yeah. Nujunyinisha yo, nujunyinisha yo, yo, yo, yo. Really serious, darling. Oh, really serious, serious. Ooh, babe. Ooh, darling. Ooh, ooh, ooh, ooh. ibyawe byose ni akavuyo oya ni akavuyo ubikora neza nta mikino oya nta mikino wanshyize ku murongo ndatuza ndatuza nawe uratuza unguma mu gituza mu gituza ese ibyiza mbishakire handi bishakire hani ko byose ubifite ngaho twibyinira akazuke buhoro buhoro Chika, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ooh, yeah. Chika, ooh, chika, ooh, chika, ooh, ooh, yeah, yeah. Nujunyinisha yo, nujunyinisha yo, yo, yo, yo. Really serious, darling. Oh, really serious, serious. Ooh, babe. Ooh, darling. Ooh, ooh, ooh, ooh. Biragoye kubona, kubona, yeah. uwo mwuzuzanya mugahanama ide mugahorana akicara agatuza nujunyinisha yo nujunyinisha yo yo yo yo Uri serious darling Uri serious serious Ooh babe Ooh darling
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.